Yes, oh, <laughs> hey. What you sow, you shall reap. Gist Lover don come out again. Guys, e dey on it game for Ooni of Ife. You understand me, my people? Welcome to Bose Corners TV. Please, if today is your first time of coming across my channel, do not forget to subscribe hit on the notification bell so that whenever we upload any video you will be the first to be notified so my returnees almighty god na him go bless you now so my correct people, uh, eh, beg make you try to share this video and make you try to like am share and like the video guys yes it is very important and on the notification bell so may you touch am so i greet everybody with better style Queen Naomi fans, Queen Naomi group of people that is watching her, the lovers of Queen Naomi. I greet all of them. So those one, shame on una when they hate Queen Naomi. The more you they hate her, the more good good things they come out for her. No matter how you hate her, many people go they come out, go they fight for her. You understand me, my correct people? And my colleague them. Hmm. na don turn around come dey begin dey love kunami again since di truth come out yesterday and god almighty na him go bless una too god go favour una for di truth dem say say di truth and di truth sha prevail di at di end of di day na di truth na him go prevail my pipo una see eh, everyday we go come and come talk some say am. Ah, I see a lot of comment section where Ajoke uh, for Ajoke this thing say Queen sponsor me and <laughs> they laugh. You people don't know. Okay, that time when I dey hate on Queen Naomi, e no sponsor me that time. Uh -uh, who come sponsor me that time? Make una let me know. So when I come decide to change, eh, when I know the truth, you think you think I should keep it? i'm not be don baby o don baby wen e know truth and he see the I call it to our mama esther but he say maybe because he face don they don't show her face na make she come dey fear she come begin dey give queen army gbas you know ah na child of god o anytime now now self now you go even get wahala if you not leave her alone so my correct correct pipo this thing don't fool everywhere yesterday everywhere Don't scatter finally finally when they don't see say queen army no dey afta oni of ife queen army move on People dey say go and move on go and do this one go and do the that one say queen army fans they should be ashamed of themselves. why they see they talk even if queen army move on we go talk about am my correct people, there is no how when we go talk about Ooni of Ife uh, um, Ooni of Ife ah na him e born am now we must talk am e no reach anywhere according to Ooni of Ife say there is no how the name e no go clean comot you understand because na him e born Ade for am so no how when dem go take mention am ah, na e make dem dey call am iya oba <laughs> i don't know whether na fit know before my correct correct people. hmm una see ah clarification so if i use mouth can't tell una yesterday can't say ah una see una hear every clarification when be say our mother mama doctor elsabo na see as e dey do clarification when be say dem say rat for inside house for palace na him dey tell na him tell her everything wetin queen naomi pass through for that palace no be say yes queen naomi talk am o e write no be say he talk am out o e talk abuse and so on we no know eh we still dey say marry marry marry because we be good mother we want her to marry to born pikin at a time she bin wan lis ten to us sef you understand she be one listen to di fans dem you know she be one listen even when we come hear say oni of ife dey beg am again now know say last eh, two weeks when our mother esther come out come tok am say make oni of ife dey her own say why you go go dey beg am even gist lover tok am say why you know say you go lock your brother up and you know the truth He said, make e try to settle with naomi before he go open his mouth Now, what did Jesus love? lover talk. He said, try to settle with naomi before he open mouth and he said, make e know every plan when he dey plan dat eh, plan when he dey plan for back Now, Jesus love lover dem give our king maradona na and one other name He say that plan when the king dey plan for back He say make the king make e stop am He say make e not plan that plan He say because he know everything hey <laughs> god He say if he no side one, leave queen naomi alone make queen naomi waka her own He say she ain't go leak everything na wetin gist lover talk o oh, my people. hmm as i dey hear all dis one una say kemi dem con go marry am ah. na i know say that kemi dey for i know her well well o oh. e dey work for oni of ife yes na im with oni of ife go school together. e dey date oni of ife when dem dey secondary school yes we know am well well me and she we don challenge for twitter That time when e dey tok bad about eh, eh, queen naomi still yes we don we don get our back and front yes for twitter you understand me so that kemi na im marry and go give am money He with eh, oni of ife dem con go use am dey write you know know why he do that one This one go with some people wey you no really understand yesterday you know say the way wey me i go take talk am ah, e different from the way mama go take talk am ah. as i come still hear another small small secret again now i come say okay make i come add am join the one wey we mama talk yesterday my correct people. hmm na make i come out this night now i say okay make i give una small small secret When i hear yesterday make i tell una say see wetin eh When i hear today again dis morning eh, afternoon na i say okay make i come touch light am for here for una make una use una ear dey hear di small small secret my correct correct pipo ever since queen me marry of of ife no buy baby things o my correct pipo ife no buy baby things of ife no give money for at ten of ife e don gree na somebody from london. maybe na im woman friend na im bring money for baby things Ooni of Ife eh, you know they give even the na hear wetin our mama talk Esther talk yesterday say the rat for palace tell am say mm, the tracker for palace say na na uh, Queen Naomi Queen Naomi and im mama only na im dey for palace you see all these people when dey lie lie this uh, what dey be her name uh, oní kọ́mẹ̀ntì sọnù um, eh, wetin be that one uh, eh, Fasat uh, you see you you just dey lie dey talk wetin your eye no see mm, dey talk wetin your your eye no see when i dey tell una say Dobebi dey lie una believe shebi una don hear yesterday i tell you say Dobebi before Dobebi dey the beginning beginning my people una see when i play Uh, this girl this thing for another time uh, what be her name uh, Wariola yes e dey talk against dem that time but when dem come marry queen naomi e come dey hate queen naomi yes e come dey hate am one time when queen naomi wear cloth una know wetin she do Uh, she for wear this one she for no wear this one she for wear nothing when she no dey talk against queen naomi maybe our mommy Esther esabo not even take note say e don take when she dey do those kind thing against queen naomi she don take note so make our mommy esabo i go hashtag her make say tell her say e don tey you know e no get time when e take support queen naomi she dey blast queen naomi well well so now now when you dey say you talk about dem He said, "Now you first us say union fifa build house dem come tell you say union fifa no build house you can't come out again say eh, the landlord pursue them for house as they no see money to pay house you see you just they give yourself wahala but i see the um i no still blame you sha Now those people, uh, maybe the hundred thousand wey you collect for them for all these um ayaoba for palace na those one na that one na see still dey work they go as they finish they will they give you joiner so that may you fit blast queen army well well better yourself Now you they blast just because you see say they are very quiet dem no get when you go fight for them. They just keep quiet dem they fear only of ife They don't fit talk you think say god no go come for heaven come fight for them. god must to fight for them because what god cannot do e doesn't exist my people. because what wetin fit baffle me I hear now those people, you know say me sometimes eh me and be talk say i think say only of ife really love queen ami i be think so you know so na hear waiting. mommy talk yesterday mama esabod say the in the informant eh, for palace he say e really intimidate Kunami. say e go dey tell queen say i don't love woman i can't love you go away go to akure go and stay in akure akure Kunami said no i will stay with you i'm married to you it is you i'm married to not akure nine You know they if you call am for phone e no go answer am e go waka comot queen naomi go see am pass e go dey with the women e go e get friends wen dem come palace dem go come queen ami no go fit go dining table sef go eat queen ami no dey come out from room with im mama dem dey stay inside wia apartment wey dem give dem na when dem dey do something na dem go take come out dem no dey fit come out dat one na what That one na slavery That is slavery and mm, and uh, wetin dem call am again slavery and uh, wetin dem call am uh, intimidation and uh, eh, wetin dem dey call am again my people? how did they bullying say go dey call am different name una hear wetin mommy talk yesterday Ooni of Ife go dey insult Queen Naomi e go dey call Queen Naomi different name no e go dey call am snake e go dey call am fish you understand me mm, go dey call am like that una even hear wetin that lady dey talk yesterday say if uh, Queen Naomi uh, eh, dey discuss with oni of ife oni of ife anything wey we kunami discuss him go go dey tell lola then lola go pass am to blogger you know you before you go know they go hear for outside say nothing when they tell eh, oni of ife naomi and oni of ife discuss wen oni of ife no dey tok am out say oni of ife na man when he get two mouth say e too dey tok say non, be the way one na tell dey see Ooni of Ife for outside o say non, be so Ooni of Ife be o see Ooni of Ife dey talk well well e dey very very rough e dey really really really dey insult women well well mm. we come even dey hear say dey say uh, e no dey get time because we come dey think am see how many women wey e don dey with Ooni of Ife wey be say dem no pregnant you understand say no dey even dey near dem one year sef e never near dem but e go just dey collect money for their hand see as dem don old okay una no see dis girl picture dat day wetin be her name shebi una see her picture so guys make una like dis video make una share dis video god go bless una like like share una no see dis girl dat day eh, wetin be her name dat princess na eh, eh, ayaoba wetin be her name wen oni of ex ayaoba Eh, lola You una see the way oni of ife take do lola ehn e don condemn lola lola life lola life don condemn she still dey condemn am by herself instead of her because of mary and how dem pursue lola you understand me she oni of ife chase lola out because of marian oni of ife abandon queen naomi yes because as queen naomi comot you go meet some you go tell am make e remove post The remove post finish you deceive am again mm. Ooni is full of deceiving guys kábíyèsí o mm. Ooni is full of deceiving and so so deceive now Ooni dey deceive uh, women up and down my correct people na so so deceive Ooni dey deceive people e everywhere na him take dey deceive people my correct correct people. awa <sniffs> o awa o of course o dr naomi and the sydney are are uh, <laughs> expecting similar. that is still studying in the university as undergraduate Their mother really tried Their mother tried The mother of queen naomi dey try too much The mama try carry dem go school you understand na dat kind woman now woman wey you suppose to celebrate na you con dey come out oni of ife dem come pay eh, with um, dis lady um, lola dem come pay all dis eh, pipo for for palace dem pay dem facebook dem go dey do call one particular person na im dey make call anytime wen ajoke dey do video of queen naomi only one person na im dey make that same man wen queen naomi write that divorce letter na that same man na im dey make call guys dey still dey talk dey insult uh, The same women na im dey make call dey talk Uh, queen naomi mother is dis queen i know her queen naomi mother is that? is dis meanwhile is a lie all of them. na arrange arrange call so thank god say since all these days now shebi ajoke see the way when um, dis eh, marian do marian Marian take do now when uh for dat um, festival and when they do you see the way e take carry dss come take and take block ashley guys e no talk o oh. mm. you see the way when e take and take block ashley uh Joker not talk but he just e know e know e just keep quiet but you see am na only yeye yeye talk say um, <tsk> yeye kudi say um, ah say this one na wow this one e go really block uh, eh, dis thing o oh, for palace so you understand me say meh see the way when he take do o oh, you understand He really block guys He really do am He really do am so my correct people, di seat wen e sit down thank god say Uh, wahala don't enter their body and thank god say queen naomi don move on yes so eh, queen naomi move on no me say yes Uh, thank god say the whole people wey bin no know the truth say queen naomi go dey beg oni of ife thank god say at last all of them don't know the truth say na lie queen naomi no beg oni of ife say na fake na mariam arrange mariam oni of ife na im dey arrange them you know the thing go just blow why You no wan make kunami move on so that kunami go go meet her the man wey she wan marry you understand i make am he do that because there's only of ife dey like eh, fracas well well say im dey wash na so he go dey laugh even that time when i deal with eh, lola they say na so im dey laugh kyo. say e good for lola so lola no go come back but at the end of the day no be say lola come back Go, he just come that day una know say as he disgrace follow am he dey for one side disgrace follow am na he dey one side dey dance dance when e no when e no make sense When your fellow woman pursue you hi shame and disgrace guys your fellow woman pursue you so my correct people, eh eh dis lover say abeg Ooni of Ife say make e eh make he hold e, eh, a woman say make he hold am o make he allow queen Ami to see road and di family na wetin e tok um, hmm, say make you hold your your your goat na mariam na be goat too. say make he hold am if not um, make he leave queen Ami own as he don move on with e life say make he leave queen Ami alone make he move on with her life if not the secret wey e pipe for e hand my people. hmm say go pack all of dem come out di way wen eh, oni of if I take treat eh, abuse queen Army, say go break everything come out hmm no be small to you my correct people. as i hear this one again now i say god god of queen Army is He say go expose oni of if. He say if he expose oni of if, he say oni of if go go prison Now na wetin Jesus love tok talk? Oh, i swear you see any of ife go go prison hmm if he expose am say go go prison but when one come arrest am na make e take go prison now Jesus love lover don't forget saying na nigeria we dey nigeria dey this um, um, thing now, e dey backward na you understand Um, my people, my correct people, hmm you see marriage they don't beg marry hmm say make beg, make shame no catch dem becos dem don buy asoebi eh, na im dem come beg am di sisters eh, and di mother dem come call di mother di mother come fly come say make shame no catch dem o oh. eh, because of di marriage say beg dem ah, no even know how di whole story say dey come out <laughs> i burst laugh i just laugh o oh. say dis pipo no know anytin no be una dey fight anointed woman of god so na come wan make una whole secret make e close <laughs> ah my people, dem say thus no dey anointed and do your prophet no harm you understand queen ami is anointed child of god so make una no touch am you understand she is blessed so make una no touch am make una leave am alone make Queen ami suffer dey her day you understand me my people? hmm na wow na wow my people? ha god hmm is that when you dey play love dey play love dey go not be money you take buy the seat when you sit down you pursue another woman comot sit down for her seat you say na the last bus stop say no woman go follow you share oni of ife and dey tok say the the king dem say go marry plenty wife hmm you don't forget the time when Kunami go dey you go come enter oni of ife house Kunami go dey there dey cry you don't forget the time wen according to eh, eh, the the gist when we hear for palace wen according to your friend e say when you go go out eh, queen Kunami go go out with your husband for party They go see you na you that go come follow sit down They go abandon queen naomi for seat you understand na only of ife and queen naomi na im come back only queen naomi na im go come go house with tears full of tears na im make anywhere e dey go e go come suffer call only with eh, this. thing na im make e dey allow im mama to follow am o oh. many people no even understand you understand na hear wetin dat eh, Mary and friend wetin he talk that day you understand me say anywhere they go if she see only of ife eh, Mary and go dey there Mary, only of ife no go go back home with mary eh, with queen naomi na only queen naomi and im mama na im go go home you understand many things just come they come out but it is too late like many things they come out for god for to vindicate queen naomi say yes so this lady is free even though dem dey give una anything wey una hear gbanga even though dem don pay una make una take spoil her name her name can never spoil because who god don bless no man no be by no be no you see ah dem say banna me never still understand our mommy esther but banna banna na you take marry queen naomi i no understand dat too and eh, get wetin i no understand again my pipo abeg una put am e say dem use blood Say wash kunami leg but dis one wey dem marry dem use water see oni of ife make e talk the meaning of that. hey and tins something dey o oh, my pipo abeg you know say me i no understand o oh, i don too dey abroad i no too i no mm-hmm. understand all these things. abeg make una let me know wetin e be that. abeg una make una leave comment o oh. yes So thank you so much this is uh, eh, um, Butter Corners TV uh, ah, please subscribe eh, and share this video and uh, follow me for my page my Facebook page as Butter Corners TV also and eh, don't forget to to subscribe don't forget to follow me also uh, my God na him bless all of you now in Jesus name amen.